Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika. iradiyo ijwi ry'amerika isamanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda miriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na frederic nkurikije mu burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shotweve ku metero cumi n'icyenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika ikaze makuru yacu yo kuri iyi saha mujye gushikirizwa na frederic nkurikije
some of whom are even protected even u rwanda rwatanguye indwi yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na kane perezida paul kagame yanebaguye inyifato y'ibihugu byo mu mahanga
kibaba n'ibyo bihugu bikomeye byirwa are even protected even now by the very countries bamwe muri bo baracyakingiwe ikibaba n'ibyo bihugu bikomeye byirwa bitanga amasomo ku butabera biti mwibagiwe ubutabera hypocrisy
uyu yari perezida paul kagame ukraine isaba igwanisho ryinshi ishyirahamwe ryo kwivuna amazi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari atlantique otan perezida wa yemen abdabuha Mansur Hadi yatanze ibihoho azize amacakubiri ibihugu bifise uruhara mu ntambara muri Yemen. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ntimutangwe ni mu kanya. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi Ukraine isaba igwanisho vyinshi ishirahamwe ryo kwivuna abansi y'ibihugu vyo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN ibindi na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa ukraine dmitro kuleba yabwiye bagenzi be ba otan bamutumiye mu nama yabo iteraniye i buruseli mu bubirigi ati naje kubasaba ibintu bitatu byonyine gusa intwaro intwaro intwaro nimuzitugezeho vuba nimuduhe rwose intwaro zose dukeneye twirwaneho dutange ibitambo by'ubuzima bwacu ariko intambara ntirenge ukraine kureba asa n'ugaya ibihugu bimwe na bimwe atavuze amazina bifite ingingimira byanga guha intwaro Ukraine kugira ngo bititeranya n'uburusiya umunyamabanga mukuru wa otan Jens Stoltenberg yatangaje ko inama igomba gufata icyemezo cyo guha Ukraine cyane cyane intwaro zihanura indege n'izo kurengera ikirere cyayo n'izishwanyuza ibimodokari binini by'intambara bita shara mu gifaransa bitamenwa n'amasasu bamwe na bamwe mu banyamuryango ba otan ku giti cyabo basanzwe baha intwaro Ukraine n'izindi mfashanyo zirimo iz'ubuvuzi kuri Ukraine ntibihagije ariko ikigo ntaramakuru AIP cyo muri Amerika kivuga ko OTAN nk'umuryango idafite ubwira bwo guha intwaro Ukraine kubera impungenge z'uko byayishora mu ntambara ngari n'Uburusiya ndetse bishobora no gutuma Uburusiya bukoresha intwaro za kirimbuzi bombe atomike mu Gifaransa
urakoze toma uh, perezida wa yemen abdurabu mansur hadi yatanze imihoho azize amacakubiri y'ibihugu bifise uruhara mu ntambara muri yemen ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirinde kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane ubwo inyeshyamba z'abahuti zamwirukanaga ku butegetsi perezida hadi akorera mu buhungiro iriyad umurwa mukuru wa arabiya sawudite iyoboye ingabo mpuzamahanga zimurwanirira muri yemen mu itangazo yanyujije kuri televiziyo saba ya leta ya yemen perezida hadi w'imyaka mirongo irindwi n'itandatu y'amavuko avuga ko yahaye ubutegetsi inama y'abantu umunani iyobowe n'umwe mu bajyanama be witwa rashad al arimi avuga kandi ko yashyizeho n'inteko y'abandi bantu mirongo itanu bazagira inama abayobozi bakuru mu mishyikirano y'amahoro n'abahuti bashyigikiwe na irani ibigo ntaramakuru bitandukanye bitangaza ko perezida hadi yari amaze igihe atumvikana neza n'ibihugu bimufasha cyane cyane bibiri biri ku isonga arabiya sawudite na emira zunze ubumwe z'abarabu ndetse byahise byishimira ukwegura kwe bihita byemerera na yemen imfashanyo y'amadolari miliyari eshatu ikigo ntaramakuru ap cyo muri amerika kiribaza gusa niba kwegura kwa perezida mansur hadi bizihutisha inzira y'amahoro no kurangiza intambara imaze guhitana abantu barenga ibihumbi ijana na mirongo itanu muri yemen
arakoze mugenzi wacu Tomasi Kamirindi yadushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika isaminanira i Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini reka aya makuru tuyatanguriye mu rwanda perezida paul kagame yaranebagura inyifato y'ibihugu byo mu mahanga cyane cyane ibikomeye akavuga ko bishaka kwivanga mu bibazo biraba u rwanda ibyo yabivuze igihe hatanguzwa ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya mirongo ibiri n'umunani jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na kane mugenzi wacu eric bagira ubusa araduha idonido kuri iyi nkuru ijambo rya perezida paul kagame ku baturarwanda ryari mu rurimi rw'icyongereza amaze kunamira abazize jenoside baruhukiye mu rwibutso rwa kigali ruri ku gisozi iri jambo ryibanze cyane ku kunenga imyitwarire y'ibihugu by'amahanga ku rwanda gusa perezida kagame yirinze kugira igihugu na kimwe atomora mu buryo bweruye cyangwa butaziguye aravuga ko bishaka gutanga amasomo ku rwanda ku kijyanye n'ubutabera nyamara ahubwo biri inyuma y'u rwanda aha perezida kagame yibukije ko kuba hatarabayeho kwihorera ku bicaga abatutsi atari uko bitari gushoboka yashimangiye ko u rwanda ruzirikana ihame ry'ubutabera kuko abakoze ibyo hari n'abari mu butegetsi abereye ku isonga
ariko mureke mbabwire turi agahugu gato ariko turi banini ku bijyanye n'ubutabera kandi bimwe muri ibyo ni ibihugu binini kandi bikomeye ariko ni bito cyane ku butabera nta somo bafite ryo kugira uwo bigisha kubera ko aya mateka bayagizemo uruhare amateka yatwaye ubuzima bw'abacu basaga miliyoni nibo mpamvu kuba abanyarwanda barishe bagenzi babo ariko amateka y'ibyo akomokaho twese tuzi
perezida kagame yakomeje avuga ko nyuma yo gutererana abatutsi barimo bicwa muri jenoside mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane ibyo bihugu atigeze akomoza mu mazina yabyo byakomeje gukingira ikibaba abagize uruhare muri jenoside na magingo aya
bamwe muri bo baracyakingiwe ikibaba n'ibyo bihugu bikomeye byirwa bitanga amasomo ku butabera biti mwibagiwe ubutabera tuvuge ku bindi bavuga demokarasi bavuga ku bindi kandi uko mbizi hari sisiteme eshatu ziyoboye isi iya mbere ni ingirwa demokarasi indi ni icyo bita igitugu icya gatatu kiri hagati cyinumiye gikomeye ni uburyarya
mu gusa n'ushimangira ko u rwanda ari igihugu kigendera ku mategeko kurusha ibihugu perezida kagame avuga ko bishaka kwivanga mu mitegekere yarwo yibukije ko u rwanda rwakuye igihano cy'urupfu mu mategeko ahana ati mu bindi bihugu siko bimeze
abashidikanya kuri sisitemu yacu y'ubutabera u rwanda mu itegeko nshinga ryacu mu mategeko yacu twakuyeho igihano cy'urupfu kimwe muri ibyo bihugu bikomeye kiracyamanika abantu barabikora mu kuri twe no gutekereza gukuraho igihano cy'urupfu twari dufite abantu bagombaga kunyongwa byumvikana none abo bantu barabyirengagiza ko turi igihugu kigendera ku mategeko cyubaha ubutabera kubera ko tutabikoze kuki twari kubikora nta gitutu cyari kituriho hatazagira ubeshya ibyo twabikoze ku giti cyacu ubwacu si uko hari umuntu watubwirije wadushyizeho igitutu ninde wari kudushyiraho igitutu mu gihe hari abagikora nk'ibyo
kuri perezida kagame isomo rikomeye u rwanda rwakuye mu byabaye ntiryagombye kuba impfabusa avuga ko mu myaka makumyabiri n'umunani ishize buri umwaka uba ufite icyo usobanuye kandi gikomeye avuga ko kugira ngo abanyarwanda babe icyo bashaka kuba cyo ari bo bo gufata iya mbere mu kubyigenera akavuga ko nta muntu uzagenera u Rwanda uko rubaho mu buryo ubwo ari bwo bwose nyuma y'imyaka makumyabiri n'umunani ishize jenoside yakorewe abatutsi ibaye kuri bwana frank habineza ukuriye ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda agasanga hari intambwe imaze guterwa kandi ishimishije nubwo hakiri ibindi bibazo byo gukemura n'ishyaka dufata ko ari urugendo rukomeye ariko kandi rw'icyizere urebye aho twavuye n'aho tugeze urabona ko ari intambwe igihugu kimaze gutera ari kwibaka mu bukungu kwibaka mu mibereho mu mibanire ubona ari ikintu mu by'ukuri cy'igitangaza kuba abantu bashobora kubana ari abarokose ari abayikoze bakabana kandi ukabona ubuzima burakomeje ndumva ni ikintu twishimiye ko kigaragaza yuko inzira y'ubumwe n'ubwiyunge ishoboka mu rwanda yego biracyagaragara yuko haracyari izindi mbogamizi ariko kandi hari icyizere yuko nibura abantu bafite umutekano kandi twumva yuko turi mu gihugu kitashobora kongera kwemera ko twakongera kugira jenoside imihango yo kwibuka irakomereza mu midugudu biteganijwe ko kuri uyu wa kane haba ijoro ryo kwibuka ku nshuro makumyabiri n'umunani jenoside yakorewe abatutsi ni umuhango uraba utambuka ku bitangazamakuru by'igihugu mu mugambi wo kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda twibuke twiyubaka niyo nsanganyamatsiko yongeye kugaruka kuri iyi nshuro eha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
urakoze eric tukivuga kuri inkuru yo kwibuka ishyirahamwe ry'abamenyesha amakuru b'igenzura rmc mu rwanda ryasuye gusaba abamenyesha amakuru kwirinda imvugo n'amajambo ahakana jenoside ni inkuru ya mugenzi wacu ari kigali asunita kabuye mu kiganiro umunyamabanga nshingwabikorwa wa rmc yahaye ijwi rya amerika yagaragaje ko muri ibi bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi abanyamakuru basabwa kwirinda gukoresha imvugo zihembera amacakubiri mugisha emmanuel umunyamabanga nshingwabikorwa wa rmc ni ukwibutsa itangazamakuru ko rikwiye kwigengesera cyane cyane mu mvugo rikoresha hari nk'amagambo abazwi n'imvugo tuzi twese nko kuvuga jenoside yakorewe abatutsi hari abahitamo kuvuga ngo jenoside y'u rwanda mbyabona muri international media harimo n'izindi nyinshi uzasanga bamwe bavuga bati imvugo nyakuri ni imibiri ariko abandi bakavuga imirambo ibintu nk'ibyo uyu muyobozi asaba by'umwihariko ibinyamakuru bikorera kuri murandasi kwitwararika ku butumwa byohererezwa n'ababakurikira kuko bushobora kugaragaramo imvugo zitanya abanyarwanda cyane cyane itangazamakuru rikorera kuri murandasi interineti urabona hari ukuntu inkuru ishobora gusohoka munsi ukabona abantu basomye ya nkuru baragenda batanga amakomenti cyangwa se ibitekerezo rimwe na rimwe usanga ari ibitekerezo birimo imvugo zitari nziza zihembera jenoside ni ukwibutsa yuko bagomba kubyitondera mu bihe nk'ibi ngibi kugira ngo komenti zibashe kugenzurwa cyane yewe n'abakoresha sosho media zabo nabo bakitondera bamwe mu banyamakuru bakorera kuri murandasi bagaragaje ko ayo mabwiriza bazayashyira mu bikorwa nubwo hari abazabifata nko kuniga ibitekerezo byabo uyu ni karinijabo jean dodier nyiri primo media rwanda ikorera kuri murandasi na efuremu nsengumuremyi w'ingenzi nyayo biranoroshye ko iyo umuntu ashyizeho komenti uba ufite uburyo bwo kuyikontorora iyo aba ari komenti nyine ishobora kugira icyo yangiza muri sosiyete no kuyisiba birashoboka nubwo ku ruhande rumwe hari ababirebera mu ndorerwamo kwangiza nyine no guhungabanya ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo ariko gutanga ibitekerezo ntabwo bikwiye kujya mu murongo nanone wo kwangiza byinshi kurenza uko warengera benshi dusanzwe tuyubahiriza kandi buri wese aba azirikana jenoside yakorewe abatutsi uretse no kuba umuntu yaba umunyamakuru yaba n'umunyarwanda n'undi wese abizirikana bishyiraho umutima mugenzi wabo gatera stanley w'ikinyamakuru umusingi wavuga ko ikibazo nk'iki kitari mu nshingano z'urwego rwa rmc rmc iratubangamira mu buryo bwose mu buryo bwose bushoboka iratubangamira yewe nkanjye mu giti cyanjye nta n'ubwo nyemera manda yabo yararangiye banze kuvaho umuntu rero nk'uwo ntabwo yaza kukubwira nk'umuntu w'umunyamakuru wabyigiye cyangwa se umuyobozi w'ikinyamakuru ngo aze kujya imbere akubwira ngo ibi n'ibi wenda kuri ibyo by'amabwiriza birumvikana turi mu gihe cyo kwibuka tuba tugomba kugira imyitwarire dutwaramo nk'abanyamakuru kugeza ubu hari abanyarwanda bamaze gukurikiranwa n'inkiko kubera icyaha cyo gupfobya jenoside hifashishijwe imbuga nkoranyambaga ku isonga hagaragaye madamu yvonne damange wahamijwe ibyaha byo guteza imvururu muri rubanda no gupfobya jenoside ahanishwa igifungo cy'imyaka cumi n'itanu hari na bwana aimable karasira uzaramba nawe ukurikiranyweho n'ubushinjacyaha ibyaha bine birimo icyo guhakana jenoside ni ibyaha byinshi bikomoka ku magambo yakunze gucishwa ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane ku muyoboro wa youtube usibye rmc yatanze ubutumwa bubuza abanyamakuru gukoresha imvugo zirimo amacakubiri urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ribu narwo rwatanze ubutumwa busaba abanyarwanda kwirinda imvugo zikurura amacakubiri kuko ari ibyaha bihanwa n'amategeko asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
urakoze asumuta tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro twateguriye birabandanya
uraneberara igira hirya ariko madamu herego hakwiriye ahantu hose winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe gusekase ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ngo uzi ko nabonaga uri umunyabugo neza neza dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu
ariko abirasi bimuhumurwa mani shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwetu ni bugo reka da ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa yewe shafu twigende kombo tagisi yaje kombo tagisi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi rya amerika muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na kombo tagisi iyi tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye Mu maneno ya kuchekesha, Kombo Taxi inatuonyesha ya kwamba batu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal.
oms uh, ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu riremera ubuvuzi gakondo ni ukuvuga ubuvuzi bw'abantu batavyigiye mu ishure rivuga ko bufise akamaro cyane muri afurika muri rusange no mu rwanda ubuvuzi gakondo buri muri mu muco w'icyo gihugu muri iki gihe rero bwifashe gute mu rwanda bukora gute butandukanye he butandukaniye he n'ibikorwa by'abapfumu bwuzuzanya gute n'ubuganga bw'ikizungu ikibazo cy'ubuziranenge kiri hehe mugenzi wacu thomas kamirindi arabiganirako na gafaranga daniela umuvugizi umuvuzi gakondo umwe mu bashinze urunani rw'abavuzi gakondo mu rwanda aga rwanda network yaribereye vice perezida kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane aza no kuribera perezida kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda tubatega amatwi natangiye gukora ubuvuzi gakondo mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi n'umunani gusa icyo gihe twakoraga tutagaragara ariko bigeze ejo bundi mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe ku itariki ya makumyabiri na zirindwi mata oya werurwe makumyabiri na zirindwi z'ukwa gatatu bibiri na cumi na rimwe nibwo hashyizweho ihuriro ry'abavuzi gakondo aga rwanda netiwaka iryo huriro rero twarishinze turi bake ariko rivamo abantu benshi ku buryo eh, nko mu- muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri Eh, hari abavuzi gakondo babigize umwuga nibura hafi ibihumbi bine magana abiri uretse ko muri iyi minsi batangiye kugabanuka mu by'ukuri ariko ubwo buvuzi gakondo hano mu rwanda ntabwo ari iby'ubukora gusa ahubwo ababigize umwuga nk'ukora babwiraga twari nk'ibihumbi bine na magana abiri hari n'abandi babikora mm, mu buryo bw'abaturage bivura ubwabo buri muturage wese azi gukoresha inyabarasanya azi ko inyabarasanya ivura igisebe azi gukoresha umuravumba ndetse ugeze nko mu ngo cyane cyane hano muri kigali buri munyarwanda wese afite umuravumba muri rusange ho bikoreshwa n'abantu barenga nko ku bihumbi magana inani ariko ababigize umwuga bari hagati y'ibihumbi bibiri n'ibihumbi bine muri rusange nanjye rero nkaba ndi muri bo kandi nkaba mbikora mbikunze cyane mbyigisha n'abandi yewe ubuvuzi gakondo wavuga ko bushingiye ku ki ni ku byatsi ni ku bimera mbese ubuvuzi gakondo bushingiye ku ki mu by'ukuri n'ubuvuzi gakondo twakoze mu rwanda bwemewe na minisiteri y'ubuzima ni ubuvuzi gakondo buhagarariye ku bi- ku byatsi ni ubuvuzi gakondo buhagarariye ku byatsi Eh, nka- ndaguha nka- nk'urugero hano muri kigali hari ibimera bakunda gukoresha mbese usanga mu isoko ry'i kigali nk'umushengeshi umunyagasozi umuzibaziba igikakarubamba umwenya sipure igorogonzo intare y'irungu mu zibiri zimwe barasanya aritemeviya mukuru ariyo mu bita gisengi n'umuravumba ni ukuvuga ngo ni ibiti ibyo bikoreshwa ijana ku ijana muri ubu mujyi wa kigali bigakoreshwa n'abavu- n'abavuzi gakondo benshi yewe n'abatavura gakondo bayinywa bashaka kugira ibyo bivura ngo dore ko bose basobanukiwe n'uko bivura indwara nyinshi ndetse indwara ziri zinanira abaganga ariko zigashoborwa n'iyo miti maze kubasomera y'ibimera radiyo ijwi rya amerika mbarubukeye we karame karame hereye mu karere ka gakenke mu murenge wa minazi ni mu ntara y'amajyaruguru nyine mu rwanda njyewe ndavuga uko mbona ubuvuzi gakondo eh, mbona ni ikintu cyiza cyane kandi buravura rwose ubona buvura ahubwo ikibazo kiza kuza mu ruhande wenda nti- si- si- si ngombwa ko abantu tubona ibintu kimwe ariko njye ndavuga uko mbibona Eh, ubu iyo bitangiye kugera mu kintu cyitwa ku bwishingizi ugasanga hajemo ikintu cyitwa ubupfumu ibindi bintu bisa no gutekamutwe bigendana nabwo Eh, umuntu akaba ya- ya- mu gitondo buka- akazinduka avuga ko avura mu buryo buta- budashinga akajya hariya akavura bitewe n'uko wenda abaturage rimwe na rimwe baba badasobanukiwe n'ibintu nk'ibyo kandi burya n'umuntu ubabaye uwo ari we wese apfa umuntu udasobanukira byapfa kumva ko bari kuvura akagenda ati nanjye ngiye kwivuza Ah, agahura n'ubutekamutwe waba urimo ugasanga ku muhanda aho ugeze hose ugasanga bari- bari gucuruza imiti rimwe na rimwe ugasanga ntibabisobanukiwe icyo kintu rero numva gikwiye guhabwa umurongo ahari kiga- kigasa nk'aho kijya inzira imwe noneho bi- bi- hakaba hari urwego ru- ru- rubigenzura mu buryo buhamye kuko umuturage iwe iyo ababaye yarwaye ukamubwira ko avu- uvura akenshi yumva ko uvura nyine kandi wamubwira uti nshaka umuti uyu n'uyu nguyu akagenda ate akaguhereza ibyo byatsi se cyangwa n'ibindi bindi bi- ariko akakubwira ko avura Mbara Ubwo bukeye.
igitekerezo nari mfite rero numva byagakwiye guhabwa umurongo bi- bikagira inzira bicamo wenda ikindi yongera gukomozaho ntikijyanye no kuvuga gu- gu- gukoresha uburyo bw'ubumaji cyangwa se bw'ubu niba nabyita ubupfumu sinzi ubwo nabwo ugasanga aba- abaturage nabwo ugasanga bajya mu buyobe bw'ubwo ngubwo ariko ubu- ubuvuzi gakondo bwo ndabwemera rwose iyo bakoresha imiti neza imiti iravura rwose ndabyemera mbarubukeye toma urakoze saa murakoze rwose ijwi rya amerika ndabemera murakoze muvunyi ndi mu karere ka kayonza umurenge wa gahini iki kibazo mfite n'icyifuzo ubundi ubuvuzi gakondo ni ubuvuzi bwakagiye buhabwa umurongo ariko nk'uko mugenzi wanjye nje nkorera mu ngata a- abivuze hari igihe u- ha- haba hari- hari ubuvuzi gakondo n'ibyo baba bavura n'ibintu by'amarozi ariko hari hari n'abagerageza kuba bak- bashyiramo n'ibintu by'ubupfumu ugasanga nk'umuntu agiye kwivuza ariko bamusabye ibintu bi- bifite kondisiyo Eh, ukajya kwivuza uburwayi runaka bakagutuma ngo ngo uvuge ko ibara rimwe n'ibiki n'ibiki ibintu bitamenya ukuntu bimeze kandi ahanini umuntu aba agiye wenda ikibazo afite agira ngo wenda agize ikibazo ahita gikemuka ariko ugasanga wenda hari n'ibindi bintu bamusabye binagoye Icyo hari n'igihe umuntu arwara nk'uburwayi busanzwe bwavurwa nk'abaganga wenda n'izindi ndwara zoroheje n'uburwayi nyine busanzwe mu bitaro bita- kwa muganga bavura ariko bo ntibabe bakubwira ko ari malariya ahubwo bakakubwisha uburyo ki ari uburozi nabyo harimo abantu navuga wenda ko ari nk'abatekamutwe basa nk'ababinjirira ugasanga bari ku gusa nk'aho ba- ba- babyivangavanga n'ukundi kuntu ikindi ni ikijyanye no ku buzima bw'imyororokere hari ubu nibyo bisigaye biri kuri social media ngo imiti ngo yongere ubushake ngo yongere ibitsina ibintu byinshi bigiye binyuranye rimwe na rimwe hari igihe umuntu ahura n'icyo kibazo yagenda birukira nyine abakurikiye kubera uburyo bagenda ba- bagaragaza yuko hari abo bavuye nyamara ari ibintu by'ubutekamutwe bagenda bakurikiye ugasanga ni- ni- ni- ba- ba- bakakubeshya wenda baguhereza inyabarasanya kandi wenda zivuye igikomere A- a- ari byo bakubeshereje kuko ntabwo iyo miti baba bakoresheje umuntu aba yize ugasanga baguciye nk'amafaranga ngo ibihumbi icumi yo gusuzuma barangira bakaguhereza ay- ay- i- i- wenda n'amazi basutsemo ibindi bintu runaka utamenya bakaguca nk'ibihumbi mirongo itanu wenda nk'urugero barangira bakavuga ngo barakuvuye nyamara wagerageza uwo muti ugasanga nta n'ikintu bimaze ubundi hari imvugo abanyarwanda bafite nk'aho ababi bateranya beza mu by'ukuri eh, abantu babi mu bavuzi gakondo barimo b'abatekamutwe bashaka kugira ngo bibonere amafaranga ndetse no gucucura abaturage bakagira ibyo bababeshya ariko mu by'ukuri twe icyo kibazo twaragikemuye n'ubwo kuko tugihanganye nacyo ariko mbere y'uko dutangira gukora ubuvuzi gakondo icya mbere twashatse abafatanyabikorwa bazahugura abavuzi gakondo ijana ku ijana aba mbere twagiranye amasezerano nabo ni ines ruhengeri ni ikigo cya kaminuza kiba hariya mu ruhengeri cya- gishingiye kuri ku itorero gatolika ku itariki ya cumi n'eshanu z'ukwa karindwi bibiri na cumi na gatanu twagiranye amasezerano n'ubu baraduhuguye bakomeza kuduhugura n'ejo bundi twariyo mu rwego rwo kugira ngo ubuvuzi gakondo butazazima iyo minsi burengere twakitaho cy'ubuvuzi gakondo mu buryo bwakora butarimo ubupfumu butarimo kuragura butarimo guterekera ku buryo mbese mu minsi y'indi bizabikorwa neza abandi twagiranye amasezerano ni komisiyo y'igihugu ikorana na unesco ifasha abavuzi gakondo ikabahugura ikagira ibikenewe byose ikindi kigo gisanzwe kibikora kuva na kera ni nirida nacyo twagiranye amasezerano ndetse n'ikigo cyitwa rema ariko cyane cyane kaminuza y'u rwanda nayo ifatanya n'abavuzi gakondo muri rusange ibyo rero dukorana nabyo tukamagana bene abo bantu abandi twa- dukorana cyangwa se twakoranye kandi tuzakomeza gukorana ni itangazamakuru kugira ngo tudahusha intego mu by'ukuri icyo abo bagenzi banjye bavuze hari abantu koko baribye abaturage eh, wenda agato- agafata ikintu kitari umuti agacika umuti kugusuzuma akawuca ibihumbi icumi cyangwa se akayarenza hari n'abasuzuma hari n'abaca abantu ibihumbi ijana ibihumbi magana ane, ibihumbi magana atatu ibihumbi magana atanu mu by'ukuri eh, ibyo turabirwanya inzego ziyobora abavuzi gakondo zirabirwanya eh, n'abavuzi gakondo nyabo noneho barahugurwa ku buryo bata- ibyo batabikora icyo eh, nzi ni uko hari abitiriwe ubuvuzi gakondo yewe batagira n'ibyangombwa batagira n'amakarita bagakora ibyo Eh, icyo nifuza ni ukugira ngo muzajya babaza ibyo mujye mumubaza ikarita urebe niba kuko ari umuvuzi gakondo nyakuri nawe hari abiyita abavuzi gakondo kandi atariho bagamije gusabura rubanda murakoze none se leta yo ifitemo uruhe ruhare nkavuga nda- icyo nshaka kuvuga ni nka minisiteri y'ubuzima ibaha ibaha uruhushya cyangwa mbese kugira ngo wemerwe kuri umuvuzi gakondo minisiteri y'ubuzima iguha uburenganzira Eh, murakoze mu by'ukuri eh, mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe tukimara kubona eh, uburenganzira bwo gukora mu kwezi kwa munane ukwa bibiri na cumi na rimwe minisiteri y'ubuzima yahaye urugaga rw'abavuzi gakondo icyangombwa cy'agateganyo icyo cyangombwa cyatwemereraga gukora kandi cyatwerekaga ko bizagera igihe noneho itegeko rikajyaho rigenga ubuvuzi gakondo mu rwanda gusa iryo tegeko ryaratize na n'uyu munsi ntabwo rira- rira- rirabaho nzi neza ko ibintu byagiye mu nteko ishinga amategeko byatizeho kugeza ubu gusa n'icyo cyemezo cyarangije igihe ntabwo kigikoreshwa ariko mu by'ukuri ari minisiteri y'ubuzima izi ko ubuvuzi gakondo buriho yabushigikiye Eh, nubwo ibintu bitari byajya mu buryo ariko minisiteri y'ubuzima irabyemera Ah, uretse ko nayo izi neza ko hari abakozi ba- ba- ba- hari abakora nabi izi neza ndetse ko hari n'abamamaza ubuvuzi gakondo bakajya mu itangazamakuru bakavuga ngo ugasanga ni njyewe uzi kuvura ni njye ushoboye mvura indwara oh, bashatse kurondera muri aka kanya zimwe zikojeje isoni abantu bakaza ari benshi bakaza iwanjye ayo ni amakosa ariko vuba aha azaba yarakosowe ibyo bagenzi banjye bavuze n'ibyo birahari birakoreka kandi bizakosorwa mu minsi iri imbere
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
Ah, nshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika mu kanya turasozera ibiganiro byacu ariko tubibutse ko uyu munsi mu rwanda hatanguye ibikorwa byo kwibuka ihonyabwoko byakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane twabwiye kandi ko hari urwego rw'abamenyeshamakuru rwigenzura rwasabye abamenyeshamakuru kudakoresha imvugo ipfobya jenoside inshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turashimiye kandi na nadia taha yadufashe kwegeranya ibiganiro twabashikirije eh, etienne karekezi niwe yari abihagarariye turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese